Ele Nisme da América. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo murari bayikurikiye n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma idakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyangwa igakora igiciro fatizo muri cyamunara miliyari imwe miliyoni magana arindwi mirongo icyenda na zirindwi igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato niba mwiyemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu abo ni metre habimana vedaste ajejwe gushira mu bikorwa ingingo z'amasentare mu rwanda na madamu anne gwigara ahagarariye inyungu z'umuryango wa nyakwigendera asinapol gwigara ni mu camunara yabaye ejo ku munsi wa mbere tubafitiye n'ayandi makuru ku gituma amasoko ane kuri ndwi aheruka gusubirwamwo mu gisagara ca bujumbura atarangiye kugira yugurugwe ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatanu hamwe no ku murundi yaronse agashimwe mu mahiganwa y'abakiri bato ku rwego rw'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buseruko nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu alois bigirimana waramutse alois utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya maramutse fidele tuyahere muri kenya abajejwe umutekano umunani muri ico gihugu ca kenya barishwe mu gitero cakozwe n'abarwanyi ba al shabab ku munsi w'imana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ikomine ya wajire ako karere kamye kabamwe ibitero vy'abarwanyi ba al shabab bajabuka urubibe bavuye muri somaliya igitero bivugwa ko cabaye mu masaha ya saa munani z'umuhingamo ku munsi w'imana abajejwe umutekano bari mu bikorwa vyo gukizura igihe imodokari barimwo yaca ku mutego hafi y'igisagara ca bojigarase al-shababu ca itangura kurungika amasasu kuri abo basirikare uburaruko bushira ubuseruko bwa kenya bwama bwabayemwo gutana mu mitwe na al-shababu kikibaye igitero kigira kabiri gikozwe na al-shababu muri iyo komine uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri abo barwanyi bishe abantu batatu ku ishuri ry'intango ry'ahitwa kwarsa al-shabab itera mu kwihora abasirikare ba kenya bari mu nteko za amisome muri somaliya kugarukana amahoro n'umutekano abategetsi ba gisirikare ba leta z'ubumwe za amerika n'aba koreya y'epfo bumvikanye guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare itekanijwe muri uku kwezi kwa munani kuri mbere umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amerika dena white yemeje ayo makuru ejo ku munsi wa mbere yavuze ko imimenyerezo ya gisirikare mu karere ka pasifike hamwe n'ibindi bihugu yoyo izobandanya perezida donald trump yasezeranye guhagarika iyo myimenyerezo y'intambara inyuma y'aho abonaniye n'umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong yune mu ndwi irangiye iyo ngingo ya trump ishobora gufasha abari mu biganiro vya nucleaire bizonatuma korea ya ruguru itezurirwa ibihano by'ubutunzi yafatiwe amerika nayo ikabonera icitwazo cyo gusaba ko ibirwanisho vya nucleaire byose vya korea ya ruguru bisamburwa aha muri amerika batatu bahoze ari abatambukanyi baba perezida ba leta z'ubumwe za amerika baramiriye kure politiki iteye amahane yo gutandukanya abana ku babyeyi babo binjiye muri amerika baciye ku rubibe mu buryo butemewe n'amategeko Laura Bush umutambukanyi wa Bush yahoze ari perezida wa amerika ku munsi w'imana yavuze ko iyo ngingo yo gutandukanya abana ari ikintu kibi cyane kandi cyamubabaje ku mutima michelle obama umutambukanyi wa barack obama mu butumwa bugufi bwa twitter yarunganiye bush ejo ku munsi wa mbere mu kuvuga ko ukuri kurengeye inyungu z'imigambwe iba iri kuri politike nawe hillary clinton umukandida mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu akaba ari umutambukanyi wahoze ari perezida wa amerika bill clinton yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko ibiriko birabera ku rubibe rwo mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za amerika ari akamaramaza ku kiremwamuntu kandi ko ibiriko bishikira imiryango ibibabaje abana bakiri bato bashika ku bihumbi bibiri nibo bamaze gutandukanywa n'imiryango yabo mu kiringo c'indwi zitandatu zarangiranye n'ukwezi kwa gatanu nk'uko abategetsi bo mu ntwaro bavyemeza ishyirahamwe mpuzamakunguni ryashikirije ryo ku munsi wa mbere ko imiryango irenga ibihumbi bitanu yahunze intambara zibera hagati mu micungararo y'igisagara ca hodeida muri yemeni umuvugizi wa oni stefane dujarike yavuze ko iyo ibyo bitigiri byitezwe ko byiyongera mu gihe intambara zikibandanya yabwiye abamenyeshamakuru ko amashyirahamwe atanga imfashanyo amaze gutekanya ifungurwa ibitoro hamwe n'ibikoresho byo kugarukira ku mbabare yongeye avuga ko abantu bashika ibihumbi amajana atandatu aribo bakiri mu gisagara ca hodeida mu ndwi iheze urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite rwagabye ibitero by'indege hamwe na za misile ku barwanyi b'abahuti bashikiwe na irani kugira bigarurire ico gisagara kimaze imyaka irenga ibiri mu minwe y'abarwanya leta naho muri afurika mu kurangiza amatati amaze igihe kirekire afatiye ku mashyirahamwe yimba umusenyi yavuyemwo ubwicanyi muri gambiya ejo ku munsi wa mbere aho abantu babiri bishwe abandi barakomereka bikomeye harimwo n'abapolisi kompanyi yitwa jurakayi y'ubwubatsi niyo yabaye intandaro y'ayo matati ashimikiye ku konona ibidukikije mu mihana y'ahitwa faraba banta ni ku birometero mirongo itanu uva ku murwa mukuru banjure abanyagihugu basaba ko iyo kompanyi yimba umusenyi ivanywa mu mihana yabo hambavu y'abafuye abategetsi bavuga ko imodokari zari aho zononywe kandi ko uruhagarara rukibandanye
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere mu burundi aho igituma amasoko ane kuri ndwi aheruka gusubirwamo mu gisagara cya bujumbura atarangiye kugira yugurugwe ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu byaturutse ku kibazo c'ubuhinga ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'uwurongoye umugwi ujejwe ivy'ayo masoko mu nama yagiranye n'abadandaza mu nyubakwa z'isoko yo mu kinama ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanka
n'abafite ibibanza batigeze badandaza aho ni mu isoko yo muri zone kinama ya komine ntahangwa turi mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura iyo nayo yari ku rutonde rw'ayategerezwa kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abadandaza bo mu mihinga itandukanye y'igisagara ca bujumbura bari baje kumviriza insiguro bahabwa n'uwurongoye umurwi ukurikiranira hafi ibijanye n'amasoko aheruka gusubirwamwo ramadan nkurikiye yasiguriye abo badandaza ko habaye ikibazo c'ubuhinga bari batanze bondo komande y'ibikoresho babona yuko bakoresha mugabo rero byaca biberana n'uko ihinguriro ryagize ikibazo imashini zirapfa zipfuye rero baba bakibaye kandi gushobora gutanga ivyo bikoresho kuvuga amatibe aha muri mu isoko mugerageje kuraba amasitandi ngene ameze muravye ivyuma bija ngaho ngene bingana mwe wese aca imaje ca wiyumvira isoko ya kinama ivyuma vyose mubona ngaha ca wiyumvira muri ayo masoko yandi yose uko ivyuma biba bingana aho rero ikibazo kinini gihagaze ku vyuma ikindi uwasanzwe ari n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga nuko bamwe mu badandaza batatanze amafaranga basabwa ku gihe ariko ibishikirizwa n'uwo mutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igisagara ca bujumbura ntibitahugwa kumwe na bamwe mu badandaza uno n'uwo mu isoko ya ruziba iri mu bumanuko bw'igisagara muri komine muha avuga ko aho basanzwe badandariza mu isoko mfata kibanza iri ku nkengera z'uruzi mugere bariko bahahombera byinshi nk'amazi iyo ateye usanga utuntu tumwe twagiye kuko tugiye mu ijoro wewe uryamye muhira ntugarura duhora tubanza tukaja kurondera kuyitanganika aho kuyitanganika duhebuye tuduga tuja kwica ikintu mu rugo kugira ngo usubire kudandaza muri kiriya kinogo kuko nta wundi murimo twebwe dufise ni umurimo wo kudandaza twebwe ikintu dusaba ni mudusabire mugire umutima w'ikigongo kugira ngo tuduge muri iyi soko kuko twebwe nabo twobona ko bariko baradandariza ahagaragara uwufise ahuzuye yomuha indaro ahaza arabika ivyo bintu atarisha amafaranga simwebwe gusa mwomuhimiriza ngo narihe natwe twomubwira ko igikorwa ari ukuriha ayo mafaranga kugira ngo nawe aronka hiwe huzuye ni ukuri mutazoba muturopoye ntimuzoba mudukuye ku isi muzoba mudukuye mu mazi nuno mukenyezi asanga icumviro n'uwo wa mbere asaba ko ayo masoko yo kugururwa by'ifatakibanza gutyo ibikorwa bisigaye bikabandanya mu nyuma ndetse n'abataratanga intererano basabwa bakazitanga twe twakwifuza nk'abadandaza ko mwoduha isoko hama ibisigaye bikazokorwa turiko turakora abamaze gutanga amahera bamwe twaragiye mu mashyirahamwe turagurana amafaranga kuko byari byavuzwe ko isoko mwayiduhaye hama turagenda turagurana amafaranga mu mashyirahamwe murazi ko atahandi twogurana amafaranga ku bw'amafaranga rero mu kuyariha tutegerezwa kuyariha turiko turakora turabona ko mu kuyariha biriko biratugora ku bw'impamvu tutararonka isoko dukoreramwo uwarongoye umugwi ukurikiranira hafi ibijanye n'ayo masoko aheruka gusanurwa aratahura iyo myitwarariko y'abadandaza nta n'umwe aryoherwa no kubona aho mukorera ingene hameze kurya aha nico gituma mvuze ni umuntu wese azi ko afise uruhara kugira ngo ibikorwa binyaruke ngaha agerageze abadandaza mugerageze ico mwiyemeje mugishitse hama nawene uweko arabubakira yavyumvise agerageze arabe yuko yonyarutse ati rero ikintu muvuze ti uba muraza ngaha ari gukorera ngaha mu bindi bikorwa bibandanya murazi ko ibikorwa bakoresha ngaha ni ivy'umuyagankuba ahanini ni ivyo gusudira kugira ngo dukinge impanuka nta kuntu uzana amamashini nga yo gusudira abantu baguma uruja n'uruza rw'abantu mw'isoko vyo gutera ibibazo kubera tubakunda dushaka kwemera yuko dushira abanyagihugu ahantu tubona duti ubuzima bwabo burabangamiwe tubibona abadandaza bo mu masoko ya kinama ruziba jabe na musaga babajije irindi sango ryo kugurura ayo masoko ramadan nkurikiye nta rindi sango yatanze ariko yishuye ko ibikorwa bigiye kubandanya kugira birangire vuba amasoko atari ku rutonde rwo kugururwa ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu guheze ni ngagara kinindo na kanyosha naho nyene abadandaza baho nta kindi basaba atari uko ibikorwa vyorangira n'ingoga bagatangura nabo nyene kuyakoreramwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika mu rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi n'amakori rwanda revenue authority cyagurishije icyamunara yandi matungo agizwe n'imashini z'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asinapol rwigara yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu izo mashini zagurishijwe hafi y'umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana umunani y'amafaranga y'u rwanda ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu asumta kaboyi yakurikiranye icyo cyamunara nyuma y'uko abantu bose bageze aho bari bagenewe guhagarara cyamunara yahise itangiza umuhesha w'inkiko w'umwuga metero habimana vedaste niwe wari uyoboye cyamunara gusa yongeye kumvikana aterana amagambo na madamu ane rwigara uhagarariye uruganda nubwo yabanje kugaragaza ko atifuza ibyo yise imvururu zagaragaye muri cyamunara ya mbere hatezwa itabi uriya wavugaga uriya wavugaga yitwa ane rwigara ni nyir'ikigo ni njyewe uhagarariye premier tobacco company ntumvugire kandi ndivugira wanyumvise iyi cyamunara iri gukorwa kubera imisoro PTC ibereye mu Rwanda Revenue Authority rero ndagira ngo mubwire atuze cyangwa ari bayikurikire n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyangwa igakomeza igiciro fatizo muri cyamunara miliyari imwe miliyoni magana arindwi mirongo icyenda na zirindwi igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato niba mwiyemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu igiciro cyatangajwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana ni nacyo umuguzi wa mbere yahise avuga ko ari cyo atanze birangira abandi bagera kuri barindwi bitabiriye cyamunara nta n'umwe ubashije kuvuga ikindi giciro ane rwigara uhagararira uruganda yavuze ko atishimiye uburyo cyamunara yakozwe igiciro cya miliyari imwe na magana arindwi turacyanze n'ikigo cya premier tobacco company niba tucyanze cyamunara wagombye kwisubika nk'uko amategeko abivuga ariko nk'uko tubimenyereye ntacyo bikubwiye ariko igiciro twebwe ntabwo tukemeye umusoro ntiwigeze ubaho yaba ari miliyari eshanu cyangwa esheshatu umusoro urabizi ko utigeze ubaho nta musoro n'umwe turimo rwanda reveni vuga ko urimo gusahura kurimo gukora gahunda yo y'abagutumye gusahura ariko ureke kubeshya ngo gukurikiza amategeko nta musoro wigeze ubaho nta konti expertise yigeze ibaho n'igiciro mwashyizeho nta nubwo ari kimwe cya cumi cya vareri y'iki kigo Anne Rwigara yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo gukoresha igenagaciro ryabo rishya nubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yavuze ko babahaye uburyo bwo gukora igenagaciro ariko ntibarikore batwandikiye bakoresheje umwavoka we umwavoka turamusubiza umunsi babisaba ni ko twari tubasubije tubabwira ko bazaza gukora counter expertise tunabamenyesha ko bazayitugezaho mbere y'uko cyamunare munsi iba rero ibyavuzwe mwumvise ntabwo ari ukuri ikigaragara ahubwo ni uko bashakaga impamvu zo gutinza cyamunara ariko ntabyo bashaka gukora amafaranga ateranye amaze kuva muri izi cyamunani miliyari hafi ebyiri n'andi arengaho makeya kandi rwanda reveni yishyuza miliyoni esheshatu murakurikizaho ibihe bintu icyo kibazo ntabwo ari njye kukibaza kano kanya naje hano nje gukoresha cyamunara ah, mwakurikiye ibindi bijyanye n'ibizakurikiraho uwishyuza ni rwanda reveni otoriti icyo kibazo mwakibaza abaturage bari baje kureba uko cyamunara igenda batangaje ko bababajwe n'uburyo bakumiriwe ntibahabwe uburenganzira bwo kureba aho cyamunara yaberaga uyu wavuganye n'ijwi rya amerika namusanze aho bari bategetswe guhagarara cyamunara ari uko irangiye ibigenda biba kuri iyi miryango ni byinshi tukabibona nka nyirabyo yabihombeyemo nyirabyo sawa cyariho we twigana sinaporo uwo u- uwa mbere twabuze ni nyir'ibintu ibindi byose rero ntabwo bidutunguye ikindi twaba tumenyereye tuzi ko cyamunara ibaye babishyira babishyira ku maradiyo abaturage twese tukaza kumva twinjiye hano mu kigo batwanditse mu gitabo n'irangamuntu twazibahaye ariko aho igikorwa cyabereye nyirizina batwimiriye ntabwo twagiye baduheje kandi turi abaturage turi abanyarwanda Anne Rwigara yatangaje ko iki cyamunara kimwe n'icyabanje byombi batabyishimiye ko bagiye gukomeza inzira y'ubutabera mu mezi abiri ashize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyateje itabi ry'uruganda rw'uyu muryango wa sinaporo rwigara riguzwe miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga yuko uyu muryango ukurikiranyweho kunyereza imisoro y'amafaranga y'u rwanda agera kuri miliyari esheshatu kugeza ubu rwanda reveni imaze kubona amafaranga arenga miliyari ebyiri ugereranije n'ayo yishyuza uyu muryango haracyabura amafaranga y'u rwanda asaga miliyari eshatu ngo amafaranga yose yishyuzwa uyu muryango wa rwigara aboneke umutekano wari wakajijwe ahari kubera cyamunara y'imashini zahoze zikora itabi mu ruganda rwa rwigara sinaporo ntawinjiraga mu ruganda adasatswe ndetse umwirondoro we ukabanza gutangwa abari baje muri cyamunara bashyizwe mu byiciro bitatu icya mbere cyarimo abaguzi beretswe ko bagomba guhagarara ukwabo hari ikindi cyiciro kigizwe n'abanyamakuru benshi nyuma yo kwerekana ibyangombwa byabo bibaranga nabo beretswe aho bahagarara babujijwe kwegera aho umuhesha w'inkiko yarari ndetse n'abaguzi icyiciro cya nyuma ni icyari kigizwe n'abaturage biganjemo abahoze bakorera uruganda bo bari bangiwe kwinjira aho cyamunara yaberaga asina paul rwigara yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuryango we ukaba warakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda kugira uruhare muri urwo rupfu nubwo ubutegetsi bwakomeje kubihakana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc hari umurundi yaronse agashimwe mu mahiganwa y'abakiri bato ku rwego rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru nkaba ndi umurundi nkaba ndima ibidino ibyo bita mu ifaransa amashampinyo yitwa Emile Nsengiyumva ubwo burimyi akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato kugira ngo ashike aharonka agashimwe ku rwego rw'akarere ka afurika y'ubuseruko yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka iyase hamwe n'ishami mpuzamakungu ryitaho uburimyi FAO nsengiyumva si umurimyi nk'abandi bose ahubwo yabitanguye yahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nteje amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu Eh, ico gitabo nanditse ngiye kugiheza eh, nca mbona yuko kurima amashampinyo ari imbo proche iri rentable hama mu nyuma rero nca ndavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye eh, reka nuguruze sosiyete ndabirime Eh, hama nca ndabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi Eh, turahingura ibizinu vyumye ifu yavyo hamwe n'amasambusa ku myaka yiwe atarashikana mirongo itatu n'itanu sengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca bene tukaja kwiga kurima tukaja kwiga korora amafi inkoko n'ibindi byinshi bivanye eh, n'ico uba watoye ushaka gukurikirana iyo ibintu byagenze neza umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumye ahomba kuko amahoteli yatasubiye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe ahamagarira abandi bakiri bato nkawe kureka ubunebwe no kutagayo akazi maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma Eh, nuko eh, bomenya yuko kurima ari akazi umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo eh, iyo arima ngo ukore iki akabwira ngo ntaco akora abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere eh, kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere iyo umuntu ahejeje amashure eh, ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo kuko amatongo eh, arashobora gutuma umuntu amererwa neza Eh, notera akamu abajene ndababwira ko batotinya kuko babona yuko umenga abantu bafite amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengo ni ibintu biteye ubwoba ariko sivyo twatanguza amafaranga make cane make make cane Eh, mugabo iyo uriko urakora uza urasanga umuntu agutera intege agushigikira ntibagire ibintu vyo kwigana ariko bakora ico kintu bumva kibarimwo ico kintu bumva bafitiye inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorora ingurube nabo baca bavyigana alors que muri bo indani batuva bafite passion ivyo bintu muri ayo mahiganwa inyuma y'uburundi hakurikira ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu c'u rwanda ubwa kane naho hari umwigeme w'umutanzaniya ubwa gatanu hari umukenya hanyuma umwigeme wo muri sudani y'epfo ubwo rwaruka rusaba amaleta y'ibihugu vyabo hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu bubayi bwa mbere ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms ryashize ibibazo biterwa n'inkino za videwo mu mugwi w'indwara zo mu mutwe ni ku rutonde rushasha rw'indwara iryo shyirahamwe ryashize ahabona iyi nkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika lisa shine ari geneve tuyishyikirizwa na mugenzi wacu claude ganza mu nyamagana imyaka makumyabiri n'umunani yarishize urutonde mpuzamahanga rw'indwara rukiri rwa rundi impinduka zabayeho nyuma zose ziri kuri uru rutonde rushya rwatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gukunda imikino ku buryo bukabije no kuba imbata yayo ni imwe mu ndwara nkiri kuri uru rutonde kuko abasaba ubufasha bwo kubicikaho biyongereye cyane. Iyi mikino ibata abantu ahanini ba mu matelefoni na za mudasobwa aho abayikina barushanwa kugira amanota menshi cyangwa bakanakinira amafaranga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko hagati y'abantu babiri na batatu ku ijana by'abatuye mu bihugu by'uburasirazuba n'amajyepfo ya Aziya aribo babaye imbata z'iyi mikino. umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bwo mu mutwe muri oms madamu shekar saxena arasobanura bimwe mu byakoreka ko umuntu yamaze kuba imbata y'iyo mikino Be careful if the person you are with, a child or other person, is mubona umwana cyangwa undi muntu mubana akina iyo mikino ubutitsa niba bimutwara igihe kinini ku buryo yibagirwa zimwe mu nshingano ze nko kwiga kuganira n'abandi akazi se uzabyitwararike ntibiba ngombwa usaba ubufasha ku rutonde rwariho rwa oms kugaragaza imyitwarire nk'iy'abahungu uri umukobwa cyangwa iy'abakobwa uri umuhungu byari ku rutonde rw'indwara zishingiye ku myitwarire saxena avuga ko byimuriwe ku rutonde rw'abafite imyitwarire idasanzwe ishingiye ku gitsina ati the people with gender identity disorder should be not categorized kutanyurwa n'uko wavutse uri umuhungu cyangwa umukobwa ntibikwiye gufatwa nk'ibibazo byo mu mutwe kuko akenshi no mu bihugu byinshi usanga hari amategeko akakaye abihana ku buryo bigabanya amahirwe yabo yo kuba bahabwa ubufasha ubuvuzi gakondo nabwo bwongerewe ku rutonde nubwo bukoreshwa n'amamiliyoni y'abantu ku isi ntibwari busanzwe ku rutonde nk'uburyo bw'ubuvuzi bwemewe na oms
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kamaramaka ku itegeko nshinga ry'u burundi ntiyavuzweho rumwe yateye benshi gukeka ko perezida pierre nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri leta zunze ubumwe za amerika yanenze iyi kamarampaka kubera ko itakozwe mu mucyo kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu bihumbi bibiri na gatanu n'inteko ishinga amategeko yongeye gutorwa na rubanda mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta imyivumbagatanyo y'abaturage ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nkuru nziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishyaka riri ku butegetsi mu burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya leta zunze ubumwe za amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo perezida nkuru nziza azongere yiyamamaze nyamara ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani we ubwe yitangarije ko atazitoza mu bihumbi bibiri na makumyabiri byatunguye benshi umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika heather nawert yasohoye itangazo rigira riti leta zunze ubumwe za amerika yakiriye neza icyemezo cya perezida nkuru nziza gishimangira isezerano yagiriye abarundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibiringo bye bizaba birangiye icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'uburundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere itangazo rirakomeza riti leta zunze ubumwe za amerika isabye guverinoma y'u burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza kubaha uburenganzira bwa muntu gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri rizabe mu bwisanzure no mu mucyo itangazo rirasoza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika yongeye gusezeranya abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.